Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuudhee daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa bakka jirtanitti baga nagaa taatan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashinteen DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisaa waxabajjii 27 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo waxabajjii 20 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Ambaaf Qaaduu Muradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee dhimma waliigaltee Itoophiyaatii fi Somaaliilaandii irratti ibsa kenname naannoo Amaaraa keessatti qonnaan bultoonni. Wantoonni rakkina oomishaatii fi saaxilamuu isaanii ibsamuusaa waa'ee ajjechaa aanaa goorroo doollaatti raawwatame akkasumas qophii torbanii fayyaa dabalatee dhimmoottan adda addaa irratti kan xiyyeeffatanii gabaasaalee adda addaa harkaa qabna amma xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin turtan dhusnafeera amma gara ijoo oduu adda addaatti darbina tujube.
Akka mooltaan hordoftoota keenyaa oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu an tuujubee horaati. Waliigaltee wal hubannoo ulaa galaanaa Somaaliilaand waliin irra ga'ame ilaalchisuudhaan miidiyaalee hawaasaatiin ragaaleen dogoggoraa tamsa'uu isaanii mootummaan Itoophiyaa beeksisee jira. Itoophiyaan waliigaltee wal hubannoo sana haquuf murteessuu ishee qabiyyee qabu kan ibsu ragaan tamsa'uu isaa taansuudhaan waajjirri muummicha ministeeraa deebii kennee jira. uummatis ragaa dogoggoraa kanarraa akka of eeggatu waajjirri kun roobii kaleessaa waxabajjii 19 bara 2016 galgala marsariitii isaa irratti ibsa maxxanseen beeksiseera ragaa dogoggoraa ka jedhe garuu mul'inatti hin ibsine dubbii himaa ministirii dhimma alaa ambaasaaddar nabiyyuu tadlaa waliigalteen wal hubannoo sun sadarkaan irra jiru ilaalchisee yeroon isaa innaa ga'u ibsama jechuudhaan voaf himaniiru oduu walqabateen tokkummaa mootummootaatti ambaasaadarri soomaaliyaa abukaar osmaan. loltoonni itiyoophiyaa seeraan ala daangaa ce'anii seenanii humnootii nagaa eegsisan kan naannoo waliin walitti bu'uu tuquudhaan himatanii jiru ennaa soomaaliyaan waggaa jaatamee arfaffaa walabummaa ishee goonfatte ennaa kabajuu jalqabde guyyaa kaleessaatti waliigaltee wal hubannaa kana ilaalchisuudhaan ragaan miidiyaalee hawaasaa irratti tamsa'e chaappaa waajjira muummicha ministeeraa kan ofirraa qabu ture chaappaa keenya kasirnaa qabiyyee gargaaraman irraa namni hunduu akka of eeggatu yaadachiisna ka jedhe waajjirri muummicha ministeeraa. ragaalee mul'ataa kanaannoof sadarkaa addunyaa ilaalchisee katamsaafaman miidiyaalee hawaasaa keenya kasirnaa irratti qofaa jechuudhaan waliigaltee sana ilaalchisee ragaan tamsaafame kijiba ta'uu cimsee beeksiseera muddama itiyoophiyaaf waliigalteen wal hubannoo somaaliilaand uume taansee alshabaabitti duuluu keessatti gumaacha olaanaa akka qaban loltoonni itiyoophiyaa somaaliyaa keessa turuuf dhiisuun isaanii yeroo ittaanu keessa ka beekamu ta'aa jedha gabaasi keenadi abaata finfinneerraa erge.
Naannoo Amaaraa keessatti lola humnoottan mootummaatii fi garee hidhattoota faannoo gidduutti taasifamaa jiruun kan ka'e hojii qotiinsa isaanii irratti daanqaan uumamuu isaa qonnaan bultoonni godina Goojjan Bahaatii fi dhihaa sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Akka qonnaan bultoonni maqaan isaanii sababa nageenyaatii fi jecha akka hin dhahamne gaafatanii kun himanitti sababa nageenyaa kanaan kan ka'e tajaajilli xaa'oo argachuus rakkina keessa seenee jira. Dubbii himaan waajjira qotiinsa naannoo Amaaraa obbo Alamaayyoo Gobbaa'u bara 2016 rakkinni nageenyaatiin kan ka'e bakkaawwan tajaajilli xaa'oo itti hin raabsamne jiraachuu isaa eeranii barana garuu xaa'oon kuntaala miiliyoonii shanii qabxii saddeetii naannicha keessa seenuu isaa ibsaniiru kana keessaas xaa'oon kuntaalli miiliyoonii afurii fi qabxii sagalii qonnaan bultootaaf raabsamuu isaa obbo amsaaluun dabalanii himaniiru godina gondar kaabaa aanaa jaan amooraatti ogeessa qotiinsaa kan ta'an obbo xajjuu bawqatu karaa xaahootiin barana dhiyeessiin fooyya'aa jiraachuu isaa sagalee ameerikaatti himaniiru jaarmiyaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii qindeessa gargaarsa namoomaa irratti hojjatuu fi un ocha jedhamee beekamu walitti bu'iinsa naannoo amaaraatii fi oromiyaa keessa jiru. jiruun rakkinni gatiin xaafiitii fi oomishaalee biroo dabaluu isaa akka ibse kan gabaaste asteer misgaanaawuti. gara oduu biraatti yemmuu darbinu immoo biyya wal waraansaan raafamaa jirtu sudaan keessatti namootni kuma dhibba torbaa fi kuma shantamii shani ta'anu balaa beelaatii fi saaxilamuudhaaf adeemaa jiraachuusaa hayyoonni beeksisanii jiru oduu kanaaf tujube.
ogeeyyiin sadarkaa addunyaa haala gaddisiisaa kan waraanaan bututte sudaan innaa ibsan walitti bu'iinsa adda hin cinne kan jeneraalota wal morkatan gidduutti uumameen ji'oota dhufan keessatti namoonni kuma dhibba torbaaf kumni shantamii shan hongeen akka isaan mudatu akeekkachiisan bahiin qorannoo haaraa bahe wabii nyaataa sadarkaa addunyaa ramadu kan ipc jedhamurraa argame. gabaasni kun akka ibsetti sudaan keessatti walitti bu'iinsa ji'oota kudha afuriif geggeeffameen booda namoonni miliyoona sadiif tuqaashan hanqinni nyaataa garmalee hamaa ta'e isaan mudachaa jira biyyi kaaba bahaa afrikaa kun bara darbe ji'a eeblaa keessa jeequmsa keessa kan buute yoo ta'u waldhibdeen waraana biyyattiif humna dafee qaqqabaa garee rsf gidduutti uumame magaalaa guddoo kaartoomiif naannolee biyyattii birootti lolli akka hammaatu taasise. bahiin qorannoo yeroo dhiyoo kun jalqaba bara 2004 yeroo hongeen somaaliyaa keessatti mudate kan hundeeffame yoo ta'u tokkummaa mootummootaa gareewwan gargaarsaa mootummootaaf qaamolee biroo kudhanii ol of keessaa qaba walitti bu'iinsa hamaa kanaan lubbuun namoota 14,000 olii darbuuf 33 kanneen ta'an madaa'u tokkummaan mootummootaa ibseera garuu. falmitoonni mirga namaa lakkoofsi namoota du'anii kanaa ol ta'uu akka danda'u dubbatu walitti bu'iinsi kun rakkoo qe'ee irraa buqqa'iinsa addunyaarraa guddaa kan uume yoo ta'u namoonni miliyoona kudha tokkoo ol ta'an qe'ee isaanii baqachuuf dirqamaniiru ogeeyyiin mirga namoomaa tokkummaa mootummootaaf hojjetan akka jedhanitti qaamoleen wal waraanaa jiran lamaan nyaataaf beela akka meeshaa waraanaatti fayyadamaniiru. gabaasni waa'ee beelaa ilaalchisee bahee akka jedhutti namoonni ji'oottan dhufan keessa beelli sadarkaa olaanaa isaan mudachuuf jiru kaartumiin dabalatee konyaalee kudhan keessatti argamu naannoo daarfuuriif kordofaan akkasumas bulchiinsa buluunaayiliif jaaziiraati lakkoofsi kun ji'a waxabajjii bara 2023 zeeroo kan ture yoo ta'u waggaa darbe keessa gara 17,055tti ol guddateera jedha argannoon kun. waldhibdeen kun buqqa'insa uummataaf daandii dhiyeessii deddeebisuuf fayyadu sirna gabaaf oomisha qonnaa jeequu qofaa osoo hin taane gargaarsa namoomaa barbaachisaa ta'e akka malee daangessee haala duraanuu hamaa ta'e daran hammeessee jedha gabaasni kun.
lammiiwwan keeniyaa mormii seera dilaalaa haaraa ba'e irratti hiriira taasisaa turan ammas dhimmoottan biroo irratti hiriira taasisuudhaaf qophaa'aa akka jiran ibsamee jira kunooti kunis dabalataan.
pirezidaantiin keeniyaa wiiliyaam ruutoo seera dilaalaa kan uummata biratti hin jaallatamneef jeequmsi lubbuu namaa galaafate akka dhaabatu beeksisanis lammiiwwan keeniyaa kamisa har'aa magaalaa guddoo biyyattii naayiroobii keessatti mormii dabalataa geggeessuuf qophaa'aa turan namoonni ijaan argan kanneen magaalaa guddoo biyyattii keessaa akka gabaasanitti poolisiin daandii gara masaraa pirezidaantiitti geessu cufuusaa ibsaniiru. pirezidaantiin keeniyaa wiiliyaam ruutoo kibxata darbe uummataaf haasaa dhageessisaniin dhiyeessii bu'uuraa kanneen akka daabboof zayita nyaataarra gibira akka kaa'amuuf tarkaanfii fudhatame falmuudhaan liqaa guddaa biyyattii gara doolaara biliyoona 80tti dhiyaatu hir'isuuf barbaachisaa ta'uu dubbatan garuu uummanni wixnee faayinaansii kana akka hin deeggarre amanuudhaan akka hin mallatteessine murteessan. mormii labsii poolisii waliin walitti bu'iinsa akka uumamuuf sababaa ta'een namoonni digdamaa ol erga ajjeefamanii guyyaa tokko booda kana dubbatan an kana nan simadha kanaaf labsii faayinaansii bara 2024 hin mallatteessu jedhan ittaansuudhaan kun ni hafaa ejjennoon kun kan waloo keenyaa ta'aa jechuudhaan ruuttoon kibxata darbe mana maree kutaa biyyattiirraa seera tumtootaaf ibsa kennaniin dubbataniiru. roobii kaleessaa falmitoonni mirga namaaf dhaabbileen bulchiinsa gaarii biilsa koomishina mirga namoomaa keeniyaatti walitti qabamuudhaan hookara mormitoota irratti raawwatame balaaleffachuudhaan pirezidaantichi waan kibxata darbe raawwatameef itti gaafatamummaa fudhachuu qabu jechuudhaan himataniiru itti aanaa pirezidaantiin keeniyaa rigaatii gachaaguwaa magaalaa handaara galaanaa mombaasaa irraa uummataaf haasaa dhageessisuudhaan pirezidaantichi akka deggeran ibsanii jeequmsa kibxata darbe mudateef hoogganaa tajaajila odeeffannoo biyyoolessaa noordiin hajji komatan gachaaguwaan akka jedhanitti tajaajilli odeeffannoo biyyoolessaa osoo wixnee seeraa kun uummata keeniyaa biratti akka hin jaallatamne pirezidaantichaaf ibsee du'aaf jeequmsi hin jiraatu ture jedhan tajaajila basaasaarraa battala deebiin kennamin jiru.
dargaggeessi lammii koongoo tokko mana maree naga eegumsaa mootummoota gamtoomanii duratti dhiyaachuudhaan mirgi ijoollee naannoo addunyaatii fi kan biyya isaa keessa jiranuu akka eegamuu qabu gaafatee jira kunoota dunkuun bal'inaan.
dargaggeessi lammii koongoo tokko roobii kaleessaa gola naga eegumsaa akka tokkummaa mootummootaatti iyyannaa dhiyeeffateen. biyya isaa keessatti wal dhibdeen waraana biyyattiif hidhattoota baha biyyatti gidduu jiru daa'imman irratti miidhaa suukanneessaa geessisaa jira jechuudhaan ijoolleedhaaf eegumsi akka godhamu gaafateera eenyummaansaa kan hin ibsamin dargaggeessi umrii waggaa kudha ja'a karaa nama afaan hiikuun walga'ii dhimma ijoolleef walitti bu'iinsa waraanaa irratti fuulleffate irratti akka dubbatetti martinuun keessan mirga ijoollee sadarkaa addunyaaf rippaabilikii dimokiraatawaa keessaaf akka dhaabattan nan gaafadhaa jedhe dargaggeessi kun. hiriyoota isaa lama waliin innaa mana barnootaa deemaa turetti akkamiin hidhattootaan akka ukkaamsaman reebamaniif humnaan loltummaaf akka fo'aman dubbatee jira gara maatii keenyaatti akka deebinu akka nuuf eeyyaman utuu kadhannu boo'aaf qaamni keenya hollataa ture garuu nu dhaga'uuf tole hin jedhin hafan jedhe eegumsa cimaa jala waan turreef eenyullee yoo miliquu yaada isin ajjeefnaa ittiin jechuu isaanii ni yaadata. hojiin isaan nuuf kennan midhaan maasii qonnaan bulaa keessa hatuu ture jedhe ijoolleen durbaa sukkaamsamanii butamaniiru gariin isaanii haadha warroota hoogganoota hidhattoota kaan immoo loltoota kabirootti dabarfamanii kennaman jedhe waggaa sadiif bosona keessa ture maatii isaa deebisee arguuf abdii erga dhabee booda guyyaa tokko carraa argateen nyaata argachuuf bakka bobba'ee turetti miliqe waraanni biyyattii argee to'annaa jala oolchuudhaan yeroo xiqqoo mana hidhaa waraanaatti ergame. waaltaa dandammachiisaa keessa erga turee booda amma gara mana barumsaatti deebi'ee jira.
hayyee oduun keenya kanumaa irraa raawwata amma gara gabaasaalee keenya biraatti deemnaa kaadhimamtoonni pirezidaantummaa yuunaayitid isteetsii fi dorgomaa jiranu joo baayidanii fi doonaald tiraampii. filannoo isaa bara kanaatii fi falmii isaanii isa jalqabaa kamisa har'aa galgala taasisuudhaaf jiru. gabaaftuun sagalee ameerikaa kaalaayuu falmii atilaantaatti taasifamuudhaaf deemu kana irratti maaltu akka eegamu gabaasa voa'dhaaf ergite mitikkuu fi qaaduu akka ittaanutti qindeessee jira waliin haa caqasu.
doonaald tiraampii fi joo baayiden falmii duula filannoo isa jalqabaa taasisuuf jiru filattootatti tokkoon tokkoon isaanii mormituu isaanii filachuun balaa akka qabu itti himuun tiraamp baayiden biyya balleessaa jiraa jedha.
qala'iinsi akkaan dabaleera yakki to'annoon ala ta'eera awurooppaan jeequmsa keessa jirti biyyoota baha giddugaleessaatti dho'aa jiru iraan ija jabaatteetti chaayinaan deemsarra jirti. pirezidaantiin suukanneessaan kun gara waraana addunyaa sadaffaatti nu geessaa jira.
baayiden immoo tiraamp biyya gara dudduubaatti deebisaa jedha.
guddinni hundi bilisummaan hundi carraan hundi balaa fi saaxilaman yeroo tiraamp pirezidaantii turetti biyyattiin ammami dukkanaa fi wantoota tasgabbii hin qabne keessa akka turte akka hirraanfannuuf yaalaa jira. tasuma hin irraanfannu.
yuunivarsiitii noorzesternitti piroofeesar gaazexeessummaa kan ta'e. alan shirooder akka qorannoon yaada uummataa agarsiisutti dorgommiin kun baay'ee walirraa kan hin fagaanne akka ta'edha falmii kanaafis qooda qabu kaasa.
kaadhimamtoota lamman irratti dhiibbaa walqixa ta'e kan fidu natti fakkaata carraa falmiin kun isaan lammaniif kennu garuu immoo balaas dabalate.
yuunivarsiitii peensilveeniyaatti piroofeesar koominikeeshinii kan taate kaatiliin hool jeemsan falmiin kun falmii adda ta'e pirezidaantii amma aangoo irra jiruu fi nama kana dura pirezidaantii ture kan walitti fidedhaa jetti.
egaa uummanni waa'ee kaadhimamtoota lamaanii kanaa akka dhuunfaatti isaan beeka waa'ee miira isaanii amaloota sammuu isaanii madaala isaanii bara kana garuu sababa umrii lamaan isaaniirraa kan ka'e ammayyuu fedhiin jira waa'ee kaadhimamtoota lamaanii baay'een beeka jettee yoo yaaddellee bara kanas carraan kee guddaadha isaan ga'umsa sammuutiin pirezidaantii yuunaayitid isteetsi ta'uu danda'uuf sammuudhaan tasgabbaa ta'uun pirezidaantii yuunaayitid isteetsi taasisuu danda'a.
xiinxalaa siyaasaa kan ta'e biireet o'doonel falmiin siyaasaa ergaa fi yeroodhaa jedha.
falmicha keessatti ergaa tokko kan walirraan cinne dabarsuu qabda garuu falmicha keessatti yeroo lama fudhachuun wantoota nama harkisan calaqqisoo pireesii hawwatanii fi kanneen dorgommicha irraa faayidaa akka qabaattu si dandeessisu dubbachuudha.
seenaa falmii dorgommii filannoo pirezidaantummaa yuunaayitid isteetsi keessatti falmii isa jalqabaa kaadhimamtoonni lamaan joo baayidanis ta'e doonaald tiraamp paartii isaaniin ifatti kaadhimamtoota ta'uu isaanii osoo hin ifoomsamiin kan taasifamudha. kamisa har'aa galgala haasaan baniinsaa taasifamuu hin jiraatu kaadhimamtoonni lamaanuu yommuu dabaree isaanii hin taanetti maayikii isaanii ni cufus jedhameera jedha gabaasni kaalaayuu atlaantaarraa sagalee ameerikaaf ergiteettu.
amma immoo gara gabaasa biyya arganitti deebinaa sanbata darbe aanaa gooroo doolaatti dhukaasa geejjiba uummataa irratti banameera jedhameen namni gabii dooyyoo duubbaa jedhamanu ajjeefamanii namoonni sadii immoo madaa'uu isaanii firoottan isaaniitii fi hospitaalli nageellee beeksisee jira jiraattonni sababa walitti bu'iinsa humnoottan mootummaatii fi hidhattoota waraana bilisummaa oromootiin naannicha keessatti adeemaa jiruun nageenyi. sochii uummataa daanqamuu isaa himanii jiru galmoo daawwiti dhimma kana irratti gabaasa dabalataa qaba waliin haa caqasu.
Waxabajjii bultii 15 bara 2016 sanbata ganama aanaa gooroo doolaa konkolaataa geejjibaa magaalaa harqalloo irraa gara magaalaa nageellee ganama imaltoota fuudhee deemaa ture irratti dhukaasa baname jedhameen lubbuunsaa darbuu kan himame abbaa ijoollee ja'aa fi ga'eessa ganna 35 ta'uu kan himame obbo Gabbii Dooyyoo Duubaati. miseensa maatii obbo Gabbiitii kan jedhan jiraatan gooroo doolaa obbo Gabbiin battalatti dhukaafame jedhanitti du'e jechaan biyyo'eef himan.
Gabbii dooyyoo duuba dhalataa kurkurru gooroo doolaa kee battaluma isaatti lubbuun darbe innillee naannuma gudeedha kanaaf garaa keessa maxxuma meeshaa garaa keessatti kukutame hawaalli isaallee guddina isaan du'e waan ta'eef walumaa jecha harqalloo irratti raawwatame. Abbaa maatiiti ijoollee qaba. Ijoollee dhiiraa tokkoo fi dubartii shan. Maatii isaa magaaluma harqalloo keessa jiraata. Walumaa gadi fiigee gaafa fiigee maatii bulfata. Barii bahee galgalaan kaasala. Gaafuma fiigee walii gadi fiigee maatii jiraachisa. Maatii fiigee fiigaa jiru rakkoo kana dhagee wareegama. Ijoollee didiqoodha garaa. Ijoolleen shanas ijoollee naannoo ganda kudhanii darbee qofa.
Miseensi maatii obbo Gabbii kun geejjiba kanarra namoonni turan sadii kaanillee miidhaan irra dhaqqabuu dubbatu.
Ijoolleen kamuu dhuunfaa fiitii fi olii gadi deemtu nageenya harqalloo irra gara nageenya deemaa jirtu mukaasitti baname. Daddacha tarree naannoo jedhamutti akka odeeffannoo an fudhadhetti dhufeetuma biraan baay'ee gaafa mucaan dhaabee fi ayyamoo fi mukaasii eeganii tokko keessatti baname. Konkolaataa san keessa ijoolleen haruufiin kama gabaabaa uummataa sanii odeeffannoo naannoo nama. kudhanii saddeetii hin ta'a. Isaan keessaa naannoo nama namni tokkochee battalumatti du'e ijoolleen sadii rasaasi yoo xiqqaate lamaa sadii oli kan rukutame ijoolleen sadii. Shibeerii illee gammaa yaaluma jira. Ijoolleen lamaan rifata lawaa qabsanii yaa kaleessa halkan deebi'an. Rasaas keessa baasanii.
Balaa kana kan dhaqqabsiisee hidhattoota kam akka ta'an darbees immoo eenyummaa isaanii namni adda baasee maatiidhaaf ibsee hin jiru kan jedhan miseensi maatii kun ammas haalli nageenya naannoo gooroo doolaa jiru rakkisaa ta'uu dubbatu. Hojjetaan hospitaala nageellee kan maqaan isaanii sababa nageenyaaf jecha akka heeramu hin feene takkas guyyaa sanbata darbe waxabajjii kudha shan kana namoonni sadii kan rasaasaan rukutaman jedhan hospitaala nageellee dhufuu VOF mirkaneessanii jiran.
Nama sadii nu bira dhufee ture ramidhaan. Tokko miilarra dhahame harka dhahame tokko tokkoon sadaffaan ammoo bakka sadi dhahameera miilalli dhahameera gara harka isaanii dhahameera bakka iddoo sadi dhahamee ture. Namni tokko tokko yaalama asii yaalame ciisuu yaala argatee as ciisa jira kun yaala dabalataatiif gara yaalli gara hawaasaa ol deemaniiru nama lamatti ol deebi'e.
Balaa dhaqqabe jedhameen lubbuun nama darbeeraa jedhame siiree fiisaa akka gara hospitaala nageellee dhufnellee ogeessi hospitaala nageellee kun dabalanii himanii jiran. Jiraataan aanaa gooroo doolaa kan maqaan isaanii sababa rakkoo nageenyaaf jecha akka eeramu hin feene gaafatan takka torbee sadiin durasii namni tokko akkasuma qaama hin beekamneen ajjeefamuu dubbatu.
gosaaf gosa walta buusuu fi achiin dura torbee achiin duraa keessatti mucaa arsii tokko du'ee ture. Jaaroleen gujii illeen achirratti ta'anii nama nama isa ijjeese arguu hin dandeenye. Itti qaxxaloo guyyaa kora san ta'an irraa ka'ee sidaamee ganama irratti namni sun ka'ama guyyaa aanaa gooroo doolaa kun irratti namni afurii sun guyyaa san dhawame. Qaama kana maalanna kan ta'e maa eenyu akka inni hordofu hin beeknu keessatti ammoo shakkii uummataa garaa uummataa wanni inni shakke gosaaf gosa waliin dha'uu fi qaama adeemsifame na fakkaatti. Achi as immootu qidaamee halkan keessa mana sadii wayii gubate haga qidaamee darbeeti asi ka jiru amma qaamooti mootummaa namoota sakattanii yeroo ammaa tana haala nageenyaa waan san barbaanna jedhanii waan san baanna jedhanii namoota hedduu hidhiisa jirani.
kana malees walitti bu'iinsa humnoota waraana bilisummaa oromootii fi kan humnoota naga kabachiiftota mootummaa gooroo doolaa baadiyyaa keessattis itti fufee akka jirullee jiraataan kun dabalataan dubbatu.
aanaa gooroo doolaa keessa lafa daraaraadhaan turratti har'aa kanallee dhukaasaa tureera aanaa keenya keessatti walitti bu'iinsi qaamolee lamaanii guyyaa guyyaan ittuma fufee deemaa jira uummatni dararamaara mana uummataa gubataara lubbuu uummataa ba'aarti rakkoo cintu jira.
kanaanis geejjibi keessumaa magaalaa harqalloo irraa gara gandoota baadiyyaa hedduun gargar cituu irraa kan ka'e uummanni rakkoo keessa akka jirus jiraataan kun dabalanii dubbatanii jiran dhimma ajjichaa kanarratti darbee sodaa nageenyaa jiraattonni aanaa gooroo doolaa dubbatan ilaalchise hanga'oota mootummaa aanichaarraa deebiin nuti argachuuf yaalle hin milkoofne gabaasa sagalee ameerikaaf galmoo daawit adaamaarraa.
Tole kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootii qophiin keenya ittaanu qophii guyyaa kamisaa fayyaadha.
Qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessinu dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaa.
Namoonni kaleen isaanii hojii dhaabe tajaajila fayyaa daayilaayisiis jedhamu argachuudhaan yookaan immoo fayyadamuu qabu. Kanneen akkasii keessaa tokko dargaggeessa umriin isaa waggaa 27 fi abbaa mucaa tokko ta'e gammachiisi buusaa tajaajila kana argachuudhaaf rakkinni maallaqa akka isa quunnamaa jiru dubbata. Gara marii dargaggoo gammachiisii waliin taasifametti ittuu hin darbini dura daayilaayisisii jechuudha. jechuun kuniyyuu maal akka ta'e waa'ee kana kan nutti himanu dooktarri Kaasahuun Bantii jal'annee wajjiniin haasa'aniiru garasitti darbina.
Daayilaayisisiin kaleen namaa gaafa hojii kana dalaguu dadhabu meeshaatiin dhiiga miidhanii balfa kan akka inni ba'u dhangala'aan barbaachifnes akka ba'u gochuu jechuudha. Dhiiga waraabanii dhiiga kana qulqulleessanii deebisanii nama sanaaf bakka buusu akka jechuudha. Fakkeenyaaf ujummoon nama tokkorraa fuudhee maashinitti geesse deebisu sunii fi maashinicha keessaa inni qulqulleessu suni nama tokkoof nama tokko qofaa fayyadaa jechuudha. Takkaa namni tokko yoo fayyadame irra deebi'amee hin fayyadamu biyya keenyatti riipirooseesii godhamu jechuudha. Abiraani dhalee jijjiiruu kan jennu jechuudha. Tiraasplaantii kan jedhamu. Inni immoo namni dhalee fayyaa qabu tokko nama arjoomee bifa wal'aansa akkasumas yaaluutiin bakka godhamee sana booda qoricha barbaachisuu fi ofeeggannaa barbaachisu yaalii barbaachisu godhachuudhaan dhalee kan nama biraatiin akka inni gargaaramu gochuudha jechuudha. Haga sanaa fagaatuu danda'a jechuudha yaaliin dhalee.
Daayilaasisiin karaa hidda dhiigaati moo yaaliinsaa moo maa inni meenaa himaa?
Biyya keenyatti kan nuti yeroo baay'ee fayyadamnu gosa tokkodha garuu dimshaashatti haa ta'uu fi hojii kaleen dadhabe tokko bakka buusu tokkoon kallacha ujummoo dhiigarraa ujummootiin maashiniitti geessanii maashiniirraa immoo ujummootti deebisu jechuudha. Inni kun hidda dhiiga isa gurguddaa kana fayyadamuudhaan hidda dhiiga mormaa ta'uu danda'a, hidda dhiiga harkaa ta'uu danda'a. Himodaayaalisiis jedhama afaan Ingiliffaatiin dhiiga fuudhanii miicanii deebisuu akka jechuudha. Kaanin immoo hidda dhiigaa kana bal'isanii harkarratti bifa eevististullaa jedhamu hojjechuun ni danda'ama jechuudha. Yeroo lilmootiin waraabnee fuunu mijataa ta'ee bal'aa ta'ee salphaatti dhiiga ariitii guddaatiin dafanii fuudhanii dafanii deebisuuf akka mijatutti eevististullaa kan jedhamu ni hojjetamaa jechuudha.
Dhiigi waraabamee meeshaatti nam'e sun meeshaa keessatti immoo qulqullaa'ee ammas ujummoo dhiigaanii nama sanatti deebistuu jechuudha.
akkas ka lammaffaan nuti biyya keenyatti baay'ee hin fayyadamnu peritooniyaal daayaalisisii jedhama inni immoo maal jechuudha marximmaanii fi haguugduu marximmaanii keessa ujummoon owwaalamee dhangala'aan marximmaanii fi haguugdii marximmaanii kana keessatti naanna'a jechuudha sana booda balfii dhangala'aa sanatti akka inni fuudhamu godhama san booda dhangala'aa sana baasaniitu dhangalaasu jechuudha maaliifii balfa qabatee dhufee jechuudha.
Namni gaa tooftaa kanaan wal'aanamu si'a meeqa deddeebi'a?
Yeroo baay'ee kana maleeffatame nu biratti torbee keessatti al sadii alii al lama caalaati torbeetti al sadiita godhamudha jechuudha. Seeshiniin tokko yookaan fakkaatti yommuu godhamu immoo sa'aatii afuuf kan turu jechuudha. Dhukkubsattuu kalee warra akka bayyaannatu wanta duubatti deebi'u yoo ta'e gosa garaagaraatu jira. Walitti fufamee kan miidhamu jira. Kontiinees kan jennu jechuudha. Adii immoo akka haala namni sun itti jiru irratti hundaa'amee gabaabsuus bal'isuus ni danda'ama jechuudha. Daayaalisisiin kun itti hojjetamu akkuma biyyaatti iyyuu parsantiin sagaltama sagaltamii shan finfinnee keessa jira. Niyyuu dhaabbatoota dhuunfaa harka jira irra jireessa. Ulfaataadha jechuudha. Baasii isaa maal farda bal'atte.
Umriin isaa digdamii afur kan ta'e dargaggoo gammachiis buusaa tajaajila daa'alesisii kana dhaabbata dhuunfaa dhaquudhaan akka argatu naaf ibsee jira. Yeroo ammamitti akka deddeebi'u gaafadheeni akkas naan jedhe.
Torbanitti guyyaa sadii naqaa turee haalumti ulfaanaa illee madaqaa jira. Guyyaa tokko gaafa naquu gatiin daa'alesisii kuma lamaaf dhibba shaniidha. Qorichi sana duukaa fudhatamu immoo paarmii birrii dhibba shaniidha. Ippootinii ayireenii waan jedhamu jira. Inni immoo birrii kuma dhibba shaniidha. Paarmiin dhaabbataadha. Ayireenii fi ippootiniin immoo haala dhiiga kee gadi bu'uu irratti hundaa'a. Guyyaa tokko gara birrii kuma afurii dhibba shaniidha. Kaffaltiin guddaa baay'ee birrii kuma soddomi shanii waliidha bakka addaatti. Kun kaffaltii mana kiimii duwwaadha. Laaboraatoorii mirmaalota kana bukkeedha. Kana waliidha.
Isa kana gaafumni kee danda'eetu baasaa jirtaa?
Uummatuma ni deeggaree namoota dhuunfaattii fi bilbiladdee karaa sooshaal miidiyaas uummata ni deeggara malee waan tokko saantaa tokko iyyuu bararraan qaba. Baay'ee na dhukkubaa baay'ee dandeen daawuu obsee maasabaa waan qarshii waan dhabee biqanii lama dhaqaa jiru. Silaa sadii.
Egaa waan kana tajaajilamuu jalqabde hammam ta'e?
Ergi michiisa jalqabee waggaa tokkoo fi ji'a shanii ol fixe. Kaleen akkana dhukkubaan hin beeku. Na dhukkubee makee gaafa ilaalamu immoo feel ta'uu isaati argamee feel taanaan dhimma cimaa natti cimnaan doktariin akkamii daalisisii jalqabu na godhe.
Hospitaalota mootummaa hooyayyaallee daalisisiif jechuu goote.
Hospitaala mootummaatti achitti kan jalqaba ilaalame iyyuu daalisisii immoo warafaadha waan ta'eef maqaa galmeessanii yeroo warafaan ittiin galsu waan nuyi seenne hanga ammaatti warafaan hin geenye nu waamnis. Haati warraa koo bakka duusaa irra jettee jirti namoota harkaan illee keessatti gara dhuunfaatti kan isheen mul'iste. Maatiin koo irra qalleessadha. Amma immoo obboleessi koo kalee kennuudhaaf gara koo dhuftee wajjin piroosesii tiraansippilaantii jalqabee birrii waan qixxaateef gidduutti dhaabee jira. Jijjiirsiisee kaleellee ji'a ji'aan umurii guutuu qoricha fudhatamu jira. Inni sun immoo gara birrii kuma digdama digdamaatti gaafata ji'a ji'aan naan jiranii. Namoonni gargaaran jiraachuu qabu waan naan jiranii baay'inatti namni fi hojjetaa mootummaa jedhanii hojii dhaabee kalee mancisiisuuf kan inni finfinnee dhufee finfinnee taa'aa jiru. Inni abbaa booraan hojjetaa ture achitti hojii isheen gara kana dhufe maashiniin finfinnee malee hin jiru waan ta'eef. Daa'imaaf nama guddaa hin qabu dhukkubni kun akka biyyaatti baay'ee baay'achaa jira waan ta'eef nama homaaf harkaan qabne kaleen yeroo gara yerootti feeltee gara miichiisatti dabalaa jira amma manna keenya maashinii wal ga'uu dadhabuu illee jira. marsaa marsaadhaanidha kan inni miidhamaa jiru mootummaan kana keessallee akka nuuf jiru jechuu barbaada.
Tajaajila daadhiisisii kanarratti kan gaafataman hospitaala Xuqur Ambassaatti ogeessi dhibee sukkaaraa Dooktar Abdulrazaaq Ahmad akka jedhanitti.
Kalee dhiquun eessumattuu gatiin isaa salphaa miti. Gatiin isaa bakka dhuunfaatti yeroo dhaqan baay'ee mi'aadhaa. hospitaala mootummootaa keessatti yeroo sarbiisiin argamutti namni amma waan koominiti beezd inshuraansii waan jedhamus waan qabaniifi saniinitti yaalamuu ni danda'u.
Keessummoota qosadeen galateeffachaa kanarraaf jedhe kanumaan xumureeraa an jaallannee gammadaati.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwataa qophii keenya irratti yaada qabdanu karaa VOA afaan Oromoo daatkoom jedhaan nu ergaa karaa feesbuukii tiwiitarii yookaan eegsii inistaagiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtutti gisti gamme. Pirodiwusariin keenyaan Gusuu Taamiree gulaalaan viidiyoo Maat Giraant ogeessonni teekniikii istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture anbafqaaduu morodaa waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa taasiniin jennaa nagaatti bulaa.